tubashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu abari mu burundi murakoze muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe hakurya y'uburundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda naho nyene turiyo ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze rero mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu burundi abagize inama nshingamateka bagiriza indongozi z'amakomune atandukanye gusahura ubutunzi bw'igihugu abajejwe kubahana nabo bakabirabisha amaso gusa uwo nawe banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba kuraba amaposite tekinike mukayatandukanya n'amaposite politike kugira ngo ikigega cya leta gishobore kubomboka uyu ni umwe mu bagize inama nshingamateka y'uburundi muri ano makuru muraza kumva n'abandi bashingamateka bagize ico bavuga ku bagirizwa gusahura ubutunzi bw'igihugu ku mugabane wa afurika muri make muri nigeria ubwoba ni bwinshi ko abana n'abagore barenga ijana boba barahitanywe n'insanganya y'ubwato bwibiye ejo kwa kabiri hari abamaze kuboneka ariko hariho abandi bakironderwa irengero ryabo dusubiye gato muri afurika y'ubuseruko perezida w'u rwanda paul kagame yatashe urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihugu ca lativia ni rwo rwa mbere rushizwe mu gihugu co mu karere k'iburaya y'uburengerazuba ku nshuro ya mbere kuva israeli yatangura kwinjira muri libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa hezbollah ushigikiwe na irani uno munsi izo mpande zibiri zagwaniye ku butaka bwa libani doni doyano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isasi reka amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika neza na neza muri nigeria aho ibikorwa vyo kurondera abarenga ijana atawuzi irengero ryabo inyuma y'isanganya y'ubwato bw'ibiye ejo kwa kabiri bibandanya ubwo bwato bwarimwo abagore n'abana bari bavuye mu birori vy'idini basengeramwo ibindi reka ndabibaze mugenzanje ejo ni mukankusi iyi mpanuka yabaye mu ijoro ry'ejo kuwa kabiri ubwo ubwato bwari bupakiye abagenzi magana atatu bwarohamaga mu ruzi rwa nigeri nk'uko abdulahi baba arah ukuriye ikigo cya leta gishinzwe ubutabazi muri nigeria yabitangaje uyu muyobozi yongeyeho ko inkeragutabara n'abakorerabushake baturutse muri ako gace kahitwa mokwa barokoye abantu ijana na mirongo itanu mu itangazo arah yavuze ko igikorwa cyo gushakisha no gutabara kigikomeje ismaila umar uyobora ishyirahamwe ry'abakoresha amato imokwa yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko amahirwe yo kubona abarokotse ari make ni ku nshuro ya kabiri ibintu nk'ibi bibaye muri leta ya nigeri mu mezi cumi n'umunani nyuma y'uko abantu barenga ijana baguye mu yindi mpanuka y'ubwato umubare urengeje urugero no kuba ubwato butitabwaho uko bikwiye ni zimwe mu mpamvu ahanini ziteza impanuka z'amato mu mazi ya nigeriya ejo ni hagati aho muri jibuti naho abajejwe gutabara bariko barondera abimukira barenga ijana boba baguye mw'ibahari ejo kwa kabiri nyene abari babatwaye mu bwato bukora mu buryo bwa magendu babategetse gusimbira mw'ibahari ishami rya onu ryitaho abimukira oem mu mpfunyapfunyo ryemeza ko hari ibiziga bija vyabonetse ejo ni iryo shami ry'umuryango w'abibumbye oem ryavuze ko imirambo mirongo ine n'itanu y'abaguye muri iyo mpanuka yabonetse ejo kwa kabiri uyu mubare ugaragaza ko uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na kane ari wo mwaka wapfuyemo abantu benshi hakurikijwe imibare ya oem y'abapfuye bambukiranya inyanja hagati y'uburasirazuba bwa afurika na yemen abandi bantu ijana na mirongo itanu na bane bararokowe abo bari mu bwato bubiri bwari buturutse muri yemen bwerekeza muri jibuti bwarimo abagenzi bose hamwe magana atatu na cumi nk'uko oem yabitangaje inavuga ko ibikorwa byo gushakisha no gutabara bikomeje gukorwa n'abashinzwe umutekano w'inkombe za Djibouti kugira ngo babone abimukira bataraboneka buri mwaka abantu babarirwa mu bihumbi amagana bava mu ihembe rya Afurika bajya gushakisha ahari ubukungu bumeze neza mu bihugu byo mu kigobe banyuze mu cyiswe inzira y'uburasirazuba OIM yasobanuye ko ari umwe mu mihora inyuramo abimukira benshi ku isi kandi ushobora kubateza akaga gakomeye abarusimbutse babwiye umuryango OIM ko bakuwe muri ubwo bwato bubiri ku ngufu mu nyanja nyirizina hafi y'inkombe za Obok umujyi uri ku cyambu cya jibuti ishami rya onu rishinzwe abimukira ryavuze ko abarokotse bari mu ruhinja rw'amezi ane ariko nyina yarohamye abimukira benshi baca inzira y'iburasirazuba birangira bisanze mu gihirahiro bakorerwa urugomo muri yemeni igihe bagerageza gusubira muri jibuti
tukivuga rero kuri ibi vya bimukira baca mu nzira za magendo abategetsi ba tunisiya naho uno munsi bataye muri yompi abantu cumi na babiri barimwo n'uwambutsa abantu mu buryo bwa magendo yagize uruhara mu gutegura urugendo ruheruka guhitana abimukira cumi na batanu inyuma y'uko ubwato barimwo bwa- bwibiye mw'ibahari n'uwundi acari kumwe na mugenzanje jone mukankusi umwe mu bashinzwe kurinda inkombe yavuze ko ubwato bwavugwaga ko butwaye abimukira bagera muri mirongo itandatu bwarohamye hafi y'inkombe y'ikirwa cya jelba giherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ibiro ntaramakuru bya faransa afp biravuga ko ku ikubitiro abayobozi batanze umubare w'abagenzi cumi na babiri bapfuye bose ni abanyatuniziya barimo abana n'umugore umwe nyuma abayobozi baje gusubira muri iyo mibare bavuga ko ari cumi na batanu abayobozi kandi bavuze ko barokoye abantu mirongo itatu n'umwe kandi ko bakirimo gushakisha abandi umwe mu barinda inkombe yavuze ko uw'ibanze mu bajyana abantu mu buryo bw'amagendo ndetse n'umugore we bari mu batawe muri yombi yongeyeho ko abayobozi bafashe imodoka eshatu ubwato n'umutwaro w'amafaranga
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi mw'intambara ya israel na hezbollah uwo murwi wa hezbollah uvuga ko uno munsi watanye mu mitwe n'ingabo za israel nibwo bwa mbere izo mpande zirwaniye ku butaka kuva israel itanguye kwinjira muri libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa hezbollah uno murwi wa hezbollah wo muri libani twibutse ko ushigikiwe na irani ejo ni mukankusi aratubwira rero ibindi ku vy'izo ntambara ya hezbollah na israel igisirikare cya israel cyavuze ko ingabo zirwanira ku butaka n'amatsinda ari mu modoka za burende bagiye kwifatanya muri operasiyo zo ku butaka muri libani ni umunsi umwe nyuma y'uko israel igabwaho igitero na irani cyateje ubwoba ko haba hagiye kuba intambara yagutse mu karere k'uburasirazuba bwo hagati icyo gisirikare cya israel cyavuze ko umuyobozi w'itsinda ry'ingabo za israel yiciwe muri libani kuri uyu wa gatatu irani yavuze ko igitero cyayo cya misile gikomeye yagabye kuri israel cyari kigamije gukumira ubundi bushotoranyi cyakora israeli na amerika byasezeranyije kuzihimura same kadr hassan al asari yari acumbitse mu kigo cy'ingabo zishinzwe umutekano cya palestina mu ntara ya sijordaniya yigaruriwe ubwo yahitanwaga n'ibimanyu bya misile byaguye mu gitero cyo kwa kabiri umutwe wa hezbollah wavuze ko wasakiranye n'ingabo za israeli mu mujyi wa marun el ras wo ku mupaka kandi yashubije inyuma abasirikare mu yindi mijyi yo ku mupaka uyu mutwe wavuze ko barashe kandi ibisasu bya roketi ku birindiro bya gisirikare biri imbere mu gihugu cya israeli umuyobozi w'urwego rw'itangazamakuru wa hezbollah mahamad afif yatangaje ko urwo rugamba rugize icyiciro cya mbere kandi ko uyu mutwe ufite abarwanyi bahagije intwaro n'amasasu bihagije kugira ngo basubize inyuma ingabo za israeli ntacyo israeli yahise ibivugaho
ijwi ry'amerika amakuru yose muhejeje kumva n'ayandi aba agezeho ku migabane itandukanye ijya no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tunyarukira ahakorera inama nshingamateka y'uburundi mu kigobe mu burundi abagize inama nshingamateka bagiriza indongozi z'amakomune atandukanye y'ico gihugu gusahura ubutunzi bw'igihugu abafashwe basahuye ubwo butunzi akenshi ntibahanwe nk'uko bamwe mu bashingamateka bavyemeza bavyemeza babivugiye mu bikorwa barimwo uno musi vyabereye aho bakorera mu kigobe ibindi kuri ino nkuru na thierrive ndayishimiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yari yahamagajwe kwishura ku bibazo bihanze igisata c'amakomine ku bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa ivyo bikaba birimo ingene bashiraho inzego n'uko bazikurikirana nk'uko biboneka muri raporo y'imigwi yo mu nama nshingamateka mu bibazo bihanze menshi mu makomine harimo kuterekana ingene amafaranga ya komine akoreshwa kudatanga inyemezabwishu ijanye n'ivyakozwe ubusuma bwa bamwe mu ndongozi za komine no kudakoreshwa akurikiranwa mu byabajijwe ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu harimo icoba gikorwa ku bategerezwa gutunganyiriza abanyagihugu komine barongoye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange Martin Teretse yishuye ko batakoze neza babogozwa mu mabanga abandi bagahabwa ibindi bikorwa muri leta aha ni abashingamateka bahera babaza umushikiranganji Niteretse yari yatumiwe kuri uyu wa gatatu impamvu badahabwa ibihano bikwiriye kuko harimo n'ababa bagize uruhara mu gusahura komine mu byo bategerezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise ntabyo bashoboye gukoresha kugira ngo by'ukuri byerekane uko amafaranga ya komine yakoze jewe ndibaza none ico nico cari igihano kibereye aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa murundi akaja gupfungwa uwo nawe aba yanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba abagiye gufungura bimwe yiba e, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga ntaro ye ashika akora vya bindi nyene rero komine si musantere komine si kuntabure n'abantu batari bake mbere n'umwenegihugu dusanga afisemo uruhara abo bashingamateka babandanya bavuga ko bafise impungenge no kuri abo barongozi mu makomine kuko hashobora kuba hakoreshwa ka mwana wa mama ku mvo za politike mu kubaha ayo mabanga aha hoho ni kubera iki muhereza akazi abadafise impamyabushobozi by'ibyo baje gukora ubwo nibyo biba biva kuri ka ka mwana wa mama ugasanga bahaye akazi abatabishoboye kandi hariho abari babishoboye bahari kuraba ku amaposite tekinike mukayatandukanya n'amaposite politike kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho kuri ibi bibazo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange martin teretse yari yitabye inama nshingamateka yasiguye ko abo binaniye ibibazo bijyanye n'ibi by'indero aho dushobora gusanga umuntu yakuzaniye diporome kandi ugasanga iyo diporome arayifise yerekana ko yize ibi n'ibi ko ari umuhinga muri byo yahinyuza ni ku kazi ni siritera iyo dusanze umuntu atabyashoboye baramusezera rero hariho abasanteri n'ibyo bakoze amakosa ajyanye no konona d'infaso notwara kandi d'infaso premedite tutashobora kwihanganira n'abandi rero bagize utwerere muveze gestiyo cyangwa muveze apuresiyasiyo abibye abibye twarabibishuje ku bijanye n'uko ikibazo co kwegeranya ubutunzi bwa komine cotorerwa umuti ubushikiranganji bujejwe intwaro bwamenyesheje muri iyo raporo ko hateguwe uburyo bushasha buzokoreshwa bwo kwifashisha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amafaranga ya komine ata muntu ayafashe mu minwe abashingamateka bakibaza ukuntu bizoshoboka kandi uburundi buhanzwe no kutagira umuyaga nkuba ukwiye ndetse menshi mu makomine yo mu ntara ya ruguru harimwo n'ayatagira umuyaga nkuba iyi digitalization ego iyi nyishu yariyo izoshoboka gute mu gihe ata matara dufise akwiye mu makomine yose ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda acikagurika sinzi yuko dushobora kuba dufise dushobora kuronka amatara 60% hanyuma ikina cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko wa interineti nawone udashoboka uri hasi cyane umushikiranganji martin iteretse yishura kuri ico kibazo yasiguye uko biriko biratunganywa mu kubitorera inyishu hariho ingomero zigomba zugurugwe umuyaga nkuba wiyongera kuri uyu dufise kabuseze igomba yugurugwe vuba kugira umuyaga nkuba ushigwe muri sirikwi hariho n'izindi ngomero ziriko zirubakwa kandi zigeze ku rugero ruhagije jiji murembwe none igeze kure nko muri leta turamaze kuba kubona ikibazo aho kiri burya dufise amarezo ashaje cane amakomine yagendewe n'imigwi yamaho y'abashingamateka mu vyijejwe harimwo intwari ibereye imigambi y'igihugu n'ubutunzi hirya no hino mu gihugu harimwo ngozi kayanza kayogoro kirundo makamba na rutana abashingamateka basaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi abakozi muri komine baba barangije manda yabo canke bakuwe mu mabanga kubanza gutanga raporo igaragara neza ku bamusubiriye kugira ngo ntihabeho gutana kw'amakosa thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry Vandayishimiye urakoze tukivuga ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika president w'u Rwanda Paul Kagame uno munsi yatashe urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ruri mu isomero ry'igihugu ca Latvia aho ari mu rugendo rw'imisi itatu rwo rwibutso ni rwo rwa mbere rushizwe mu gihugu co mu karere k'iburaya y'iburengerazuba avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe yagarutse ku gisobanuro c'urwo rwibutso
bisobanuye byinshi kubera ko nk'uko mubizi rwanda rwashyizeho inzibutso zo kwibuka inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndetse no mu bihugu eh, by'amahanga izo nzibutso rero zigamije kugira ngo dukomeze kwibuka ah, abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ari nako twigisha amateka eh, y'icyo cyaha amateka y'iyo jenoside kugira ngo ntizongere kubaho ukundi Eh, rero eh, uyu munsi eh, hakaba hatashywe urwibutso muri iki gihugu cya latviya bikaba ari ibintu bikomeye kubera ko nirwo rwibutso rwa mbere ruriho, eh, muri aka karere k'iburayi eh, y'iburasirazuba Eh, rero bikaba bizatuma abanyarwanda eh, n'abanyalatviya cyane cyane urubyiruko biga bagasobanurirwa eh, ayo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kuri urwo rwibutso rero bikaba ari ibintu twishimiye mbese uretse kuba arirwo rwibutso rwa mbere rushyizwe aho ngaho mu- ni kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bw'uburayi mu bundi burayi bwo ibihugu bifite inzibutso nk'izo ni ibihe ni byinshi eh, igihugu gifite inzibutso nyinshi n'ubufaransa eh, bugeze ku nzibutso cumi n'esheshatu ariko hari n'ububirigi hari ubuholandi hari ubwongereza ubutaliyani eh, hari ubudage ubuswisi eh, ndetse no ku mugabane wa wa amerika y'amajyaruguru naho hakaba hari inzibutso mu- muri amerika, muri amerika eh, no muri canada kugira ngo urwibutso nk'urwo rwubakwe mu gihugu kanaka hari amasezerano u- u rwanda rugirana n'icyo gihugu kugira ngo bigerweho bifata iki Ha- binyura mu zihe nzira Eh, ni ubusabe eh, bwa guverinoma y'u rwanda eh, ibinyujije muri za ambasade eh, nk'uru rwibutso rwasabwe na ambasade y'u rwanda mu buholandi kuko niyo ihagarariye u rwanda eh, mu gihugu cya latviya umuhango wo gutaha urwo rwibutso warimo perezida w'u rwanda paul kagame wabaye perezida wa mbere ukoreye uruzinduko muri icyo gihugu cya lativiya mbese mbwira kugirana umubano na lativiya bimariye iki afurika bimariye iki u rwanda urakoze ni uruzinduko rw'ingirakamaro kuko eh, nk'uko nari maze ku- kubivuga hari uru- urwibutso rwatashywe ariko hakaba hari n'imishyikirano yagiranywe hagati y'abaperezida bombi perezida edgar rinkevich wa wa latviya eh, ndetse nyakubahwa perezida kagame akaba yagiranye eh, n'ibiganiro na minisitiri w'intebe eh, evika ndetse na perezidanti w'inteko ishinga amategeko madamu dayiga mierinya Eh, rero baganira ku mubano eh, w'ibihugu byombi eh, aho hari ubutwererane mu byerekeye ubuhinzi mu byerekeye ikoranabuhanga eh, ndetse tukaba duteganya kongera ku- kuwuteza imbere kurushaho olivier jean patrick nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda irativiya
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo mwumvise aka kazi kimucamo umenya ko tugiye kubabwira ibivugwa mu matora ya amerika asigaje iminsi mirongo itatu n'itatu gusa rero mu minsi mirongo itatu n'itatu abanyamerika bakwije ibisabwa n'amategeko bazotora perezida wabo wa mirongo ine n'indwi muri ano matora y'uno mwaka visi perezida wa amerika madamu kamala harris azoba ahagarariye abademokrate donald trump nawe yahoze ari perezida wa amerika azoba ahagarariye abarepubulika imbere y'uko kamala harris atorwa nk'umukandida w'abademokrate ibipimo bifatiye ku vyiyumviro vyerekana ko hafi kimwe ca kabiri c'abatora bose batari bishimiye ngo bashigikire perezida joe biden eka ntibari banashigikiye donald trump mu kwa kane kuno mwaka umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jeff swicold yagendeye umwe mu birabure bakomoka muri amerika amubwira ko atazotora kubera atari yishimiye abakandida b'ico gihe bari donald trump hamwe na joe biden abademokrati bamaze gusubiriza joe biden na kamala harris umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu congereza scold yasubiye kugendera uwo mwirabure amubaza niba yarahinduye ivyiyumviro vyiwe inkuru irambuye yashizwe mu kinyarwanda na temistocle mutijima
Lebani Seyumu ni umugabo w'umunyamurava We're gonna leave it to run for a few minutes.
akora amasaha menshi aho ayoboye kompanyi ntoya y'ubwikorezi bw'imizigo ifite amakamyo atatu akora ingendo za kure Hey, yaje muri amerika we n'umuryango we bahunze intambara yashyamiranye etiyopiya na eritereya mu mwaka w'ibihumbi bibiri
it forced people to leave.
birukanye abantu mu gihugu cyabo ibyo biteza ibibazo byinshi mu miryango myinshi kugeza na n'ubu imiryango myinshi yahungiye muri amerika Moved to the states.
lebane yibona nk'umuntu utsimbaraye ku bya kera haba mu mibereho n'ibijyanye n'imisoro kandi ashyigikiye cyane uwahoze ari perezida donald trump When uh, President Trump was in power, igihe perezida trump yari ku butegetsi byasaga naho ari byiza mu bushabitsi isoko ryari rimeze neza amahirwe y'akazi yari menshi kandi abantu bari bafite icyizere cy'ejo optimistic.
ubushabitsi bw'ubwikorezi bw'amakamyo bwugarijwe n'ibiciro bihanitse by'igitoro kandi avuga ko nyirabayazana w'ibyo ari perezida joe biden Right now, unfortunately, kuri with the ubu gas prices, ikibabaje uh, is ni uko hovering around ibiciro $5.
by'ibitoro birimo gutumbagira litiro hafi enye z'amazutu zigura hagati y'amadolari atanu n'atanu n'ibice mirongo itanu ibyo bigatuma ubucuruzi budacyunguka na busa kandi nk'uko ubizi ubwikorezi nibwo mutima wa amerika hafi mirongo irindwi ku ijana by'ibicuruzwa bitwarwa mu makamyo nk'iyi ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi birahindagurika cyane kandi bikagenwa n'urunyurane rw'impamvu nyinshi lebani we ashimangira ko uwahoze ari perezida trump iki kibazo agifitiye umuti Trump showed us the way.
Trump yatweretse uburyo byakorwa wishakamo imbaraga ukazihingamo hanyuma ubundi ugahatana urabona ubu ntitugishaka kuvumbura indi mitekerereze
abademokarate nka fatuma tabari bo amahitamo muri aya matora bayabona uguhabanye n'ibyo uyu yaje muri amerika afite imyaka cumi n'umwe y'amavuko aturutse mu gihugu cye cy'amavuko cya sierra leone nyuma yo gusoza amashuri ye mu bijyanye n'amategeko yagiye gutura muri leta ya maryland aho akora mu bijyanye n'ubuvugizi n'amategeko agenga abimukira
My dream would have been indoto zanjye zari ukuzagira akazi gatuma nkorana cyane n'abaturage kandi ntiwimbuze kubona ibya nkenerwa bihagije ngo mbeho neza fatimata ni impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira mboneragihugu uburenganzira bw'abagore n'abimukira mu matora yo mu kwa cumi na kumwe azaba ashyigikiye kamara harris I think Vice President Kamala Harris ntekereza ko visi perezida kamara harris ari umuntu w'abantu ni umuntu dukeneye muri iki gihe ngo turwanye ivangura riri muri iki gihugu is in this country.
ariko kandi afite impungenge mu gihe trump yaba yongeye gutsindira ubuperezida The black community is being hurt more by the illegal aliens, 16, 17 million. They're taking your jobs.
I am scared.
mfite ubwoba ubwoba bw'abimukira bwasubiriye kandi ubwoba bw'abirabura n'abantu b'imvange burimo kongera kugaruka kandi rero biragoye ko mu gihe umuntu uyoboye abandi ari we ubirangaje imbere n'undi wese ntacyo yikanga avuga ko hagendewe ku byahahise abimukira batubahirije amategeko bazagirwaho ingaruka n'umugambi wa trump wo kwirukana muri amerika za miliyoni z'abadafite ibyangombwa And when they go for the interviews, iyo bagiye mu ibazwa baba bakurikiza amategeko nyamara barafatwa bagafungwa ndetse hari abagiye birukanwa mu gihe batabaga bakwiye kwirukanwa fatumata avuga ko n'ubwo ibipimo by'ubukungu bihagaze neza hari benshi bakigorwa n'ubuzima we look at the numbers and the numbers imibare look ihagaze good, neza but they ariko are hari abantu batarimo kuboneka tudatekerezaho kenshi ba nyakabyizi bahemberwa isaha abantu babayeho ari imiryango ibiri cyangwa se itatu ibana mu nzu imwe itandukanira ahanini ni uko abaherwe bagize nka zeru n'igice kimwe ku ijana ariko bazikubira amafaranga yose twabasigaye tugahangayika nimutora Trump kandi igihugu ntikigeze cyubakwa muri ubwo buryo Amerika yabaye Amerika ibikesha akazi kabanyakabyizi bakoreye iki gihugu nicyo cyubatse Amerika ibyerekezo bibiri bihabanye kuri amerika amahitamo abiri ahabanye ku hazaza
Themistokle Mutijima urakoze tukivuga rero ku vy'amatora ya Amerika Tim Walz yagenywe kuzohiganwa nka vice president mu gihe Kamala Harris eh, yi- ariko yitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yogira amahigwe agatorwa hamwe na JD Vance we azoserukira abarepublikane mu mwanya wa vice president baraye bakoze ikiganiro mpaka kuri televiziyo CBS ku bibazo bitandukanye birimo ubutunzi igisata c'amagara y'abantu abimukira intwari ibereye na demokarasi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Lawrence Hakizimana aba mu gisagara ca Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika amubaza kungene yabonye ico kiganiro c'abo banyepolitiki babiri mugabo uravye nk'ivyabaye ejo urabona neza yuko umunsi yaje yiteguye yiteguye ico ashaka gushikiriza abanyagihugu Ah, nibaza ko umwe umwe wese muri bo bakishitseko Na- na- cane cane ko twarabonye yuko ivyerekeye ingene baharira warabona yuko koko ameze nk'abahana ijambo ni ibintu tutari tumenyereye turavye ivyaheruka hagati ya kamarawe na trump ku buryo je novuga ngo byarashimishije kubona abantu bashobora guharira mugabo bataza baracirana mwo bavugana ama- batukana canke bavugana ibintu bidashimisha byari byiza ko tubona ko abantu bavuga ivyiyumviro bitomoye umwe wese agasigurira aho ahagaze abo bategetsi kuri babiri rero baragize impari ku bibazo bitandukanye ikintu mubona gihambaye cyane rwose uh, jd vence vice perezida yagenewe mu mugambwe w'abarepubulika kugira ngo azafashanye na donald trump mu matora uh, yimirije mu kwezi kuza ikintu mubona gihambaye yashikirije ku bwanyu ni iki ko yashoboye kwerekana ko ashigikiye trump ivyiyumviro vyiwe arabitomora neza na cane cane kuvyerekeye ubutunzi uravye ingene yashoboye gusigura yuko mu kudugiza amatagisa ibintu biva hanze n'ukundi no- uku- kugira bashobore kuronka amahera yo kuriha ibintu bazohora ba- bagomba gukora ibi warabona koko yaje yiteguye kugira ngo ashikirize iciyumviro yarashoboye warabona ko mu ntango washaka yamera nk'ushaka gutsinda guharira bariko baragira mugabo mu mpera eh, wa- vyarahindutse abatanguye ku vyerekeye ivyo kurondoka ivy'amagara y'abantu eh, n'ivy'imbibe warabona ko vyaciye bimunanira gatoyi hanyuma visi perezida yagenewe n'umugambwe w'abademokarate tim waltz eh, ku bwanyu ikintu yashikirije gihambaye ni iki muri izo mpari Ewe yashikije ikintu gikomeye rwose mu ntango yatanguye afite ubwoba ngira ni kubera ataramenyereye guharira cane atamenyereye kuja imbere y'abantu rwose mugabo ku buryo yatanguye kuvuga umenga ari n'ubwoba na cane cane ba- bahereye ku bintu vy'ubutunzi basanzwe atari co kintu bakomeye ko cane mugabo mu nyuma yashoboye no kuri gutomora neza na cane cane yatanguye kuvuga ivyerekeye amagara yasha yaravuze neza rwose urabona ko avyumva neza arashigikira nk'uko nyene kamera ashaka ko biba ukabona nyine ko ari ibintu avuga bivuye ku mutima na cyane cyane yageze ibyerekeye ibyo bya demokarasi yabishyitse ko warabona koko yuko ari ikintu kiva ku mutima kandi yemera kandi wa- yaragerageje ubu n'ushaka kuca hagati Na ca- ubu abantu batiragera aho bahagaze basigaye ari bake cyane ntibarenga batatu ku ijana urumva rero ibyo byiyumviro yashobora kwerekana ko ah, abantu b'abarepurike b'abayindepanda n'abandi ko bo- boza bakamu- bakamushyigikira uku kuntu yavuga urabona ko ari bo ariko ararondera kukwega cyane mwavuga iki ku kibazo ca nyuma basana bahereje ko cereke cane cane ivyabaye mu kwezi kwa mbere itariki zitandatu igihe perezida trump eh, yahakana ivyavuye mu matora ibyo bintu n'ibintu ah, nibaza ko ariho novuga ko fensi byamunaniye gatoyi kuko ku- kunanirwa kuvuga yuko trump yatsinzwe mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ibintu byatumye abantu benshi burabuka ukavuga uti upfu ushigikira umuntu kubera ari umuntu ushigikiye nabi ariko arabesha cyangwa umushigikira kubera ko avuga ukuri ako kantu karamuciyemo gatoyi ah, byamunaniye ko avuga ati ego ni koko trump yaratsinzwe hama icya kabiri abantu iyo bariko bararondera ibintu vya demokarasi ni ikintu gikomeye cyane ngaha iyo rero umuntu adashobora kwerekana yuko koko demokarasi az- m- am- ni- amatora yemeje kuba bazoyakurikiza kandi bakayemera uca utangura kwibaza aba- uwo ariko aragomba gukwega ngo atse a- arondere ma- uw'amaji uwo ari we
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nuko rero ni ngaha duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba ariko imbere y'uko duhana agahindukira ngende ndabibukije ko hasigaye iminsi mirongo itatu n'itatu gusa kugira ngo abanyamerika bakwije ibisabwa n'amategeko batore perezida wabo wa mirongo ine n'indwi ano matora ku ruhande rw'abademokarate azoba ahagarariwe na madama kamala harris asanzwe ari visi perezida wa amerika ku ruhande rw'abarepubulike naho azoba arimwo donald trump yahoze ari perezida wa amerika ariko arondera kwitoreza ikindi kiringo nyuma yaho yaviriye ku butegetsi ibitandukanye bijanye n'ano matora ya amerika asigaje iminsi mirongo itatu n'itatu mushobora kuja ku rubuga rwacu rwa wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com murahasanga urupapuro rudasanzwe rwanditse ko ibijanye n'ayo matora hariko amavideo hariko amafoto hariko ibibasigurira vyose ingene amatora ya amerika agenda kuva abakandida bagitorwa kugira ngo uh, biyamamaze ku ruhande rw'imigambwe yabo gushika bemezwe nk'abakandida b'imigambwe izohagararira ayo matora murakubitizaho rero akajisho murabe ivyerekeye ayo matora ni ngaha duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma nadia tahana engineer bakoranye kuri mikro ya lidiane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banure ndabipfuriza kubandanya muranigwa mu vyo murimwo vyose abari aho bwamaze kwira ijoro ryiza aho butarira namwe umunsi mwiza